Tuniin raadonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadonii sagalee Ameerikaa wixataa Gijimaataatti galgal sa'aatii lamaa wadha akka haga sa'aatii sadiitti meetira baandii kudhanii sagalii digdamii lamaa fi digdamii shanii irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsin kaara dhammaantan jalqabna. Harka waa qabaattanillee gurraanii raadoonii VOA taateessoo mootummaa Ameerikaa Waashingtan DC irraa dabruu jirtu meetira baandii sun hirkeeyyattanii sanii nu caqasuu jirtan galateeffachaa naga sanfuunaa waxabajjiin gara keenyaatti kudhanii torba bara kuma lamaaf kudhanii shaniidhaan sora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu Antuu Jibee Horaati mataan oduu har'aa kan beekannaa sadarkaa addunyaa qabu mootummaan Liibiyaa hidhamtoota to'annaa isaa jala jiru dararaa jedha Human Rights Watch.
Bulchoota Afrikaa dhiyoo tana Afrikaa kibbaatti kor ta'anii rakkoo hedduu irratti mari'atanii waan hedduu irratti walii galan hagam himannaan isaanii kun ammoo dubbiin isaanii tun hagam fudhatam qabaachuu dandeetti bakka bu'aa paartii Samaayawii tokko naannoo Amaaraa magaalaa Dabra Maarqoositti jeesuu isaanii qorachuu jiraachuu isaaniitii fi oduu gargara qabna waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduun jalqabna.
Samaayawii paartii bakka bu'uudhaan godina Goojjam Bahaatti mana marii bakka bu'oota uummataaf kaadhimamaa ta'uun kan dorgome obbo Saamu'eel Awwaqee wixata darbe galgala ajjeefamee argamuusaa paartichi beeksiseera. Yeroo filannoo Itoophiyaa kan baatii darbe geggeeffame humnooti naga eegumsaan doorsisi ajjeechaa ragaa akka ture ta'ullee feesbuukii isaarratti ergaa raabseen beeksisuun beekameera kanarratti oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Abbaan alangaa federaalaa Itoophiyaa galmee zalaalam warqaaganyoo faatiin himannaa shoror keessumaa kanarratti dhiyeesse miseensota bulchiinsa paartii tokkummaa duraanii habtaamuu ayyaaleehuuf daani'eel shibashii miseensa bulchiisa paartii harreenaa ammahaa dastaa miseensa bulchiisa paartii samaayawii yeshwaasaa saffaa akkasumas shakkamtoota kanneen biroo ja'a irratti ragaa dhiyeessuuf gaaffii dhiyeesse manni murtii fudhatama dhabsiise. ragaa galmeetti dabalaa dhiyeessuuf gaaffii abbaan alangaa dhiyeesse abukaatoon himatamtootaa mormanii jiran manni murtiis falmii kanarratti murtii kennuuf beellama akka biroo kenneera gabaasa mallaskaachuu ammahaa soraa dhiyeessa.
Abbaan alangaa addaa jara paartii tokkummaa keessaa hidham kana ji hedduu asitti iyyuu waan isaan ittiin hidhaman yookaan ammoo himatamaniin mana murtii fideetiin caqasachiifachuu jira. Dubbii har'a silaa ragaa abbaan alangaa addaa himate yookaan dhiyeeffate caqasuuf bulchan abukaatoon jara hidhame ammoo jari kun yookaan ammoo abbaan alangaa addaa jechuu jara kana marroo lama sadii armaan duratti mana murtii dhiyeesseetiin adoo ragaalla ittiin dhiyeessinu waan deebiseef dubbii lafirra harkisuu jira jechuun falme manni murtii ammoo dubbii akkana lafirra harkisuun tunin seera malee jedheetiin beellama irradditi abbaan alangaa addaa ammoo ragaa dhibii waajjira odeeffannootii fi ragaa gargaraa argateetiin mana murtiitti jarkaan himachuu isaallee dubbate gamoo tokkoon ammoo afaaniin himate abukaatoon jar hidhame ammoo tanallee hin fudhanne tamaam abbaa bulguu abukaatota jara manidhaa jiru kana.
ቀረበ የተባለው የእምነት ቃል ሌላ አረጋጋጭ ማስረጃ የለውም ወይ በፍርድ ቤት ፊት ለፊት የተሰጠ አይደለም። ደንበኞች ጉዳዩን ክደው የተከራከሩት ስለዚህ በማስረጃነት ሊቀርብ አይገባም የሚል ነው። ሌላኛው akkana jedha ragaan dhiyaatu kun ragaa dabalataa ka dhibii hin qabu ragaa dabalataa dhibii hin qabu mana murtii armaan duralleetti jari kun mana murtii dhiyaateellee tan hin jenne mana murtii durallee tan hin jenne jari hidhamelleen duruu rakkinni kan yookaan ammoo waan itti himatan kan falmaa ture akka seera biyyaatti namni tokko yoo ragaan itti mirkanaa'e balleessaan himatama malee qabanii ragaa irratti hin barbaadan kun seera malee jara ani dhaabbadheef kana qabanii ragaa irratti barbaaduu jiranii jedhe abbaan alangaa addaa ammoo ragaan kun dhugaa jedheetiin akka mana murtii dubbitan irraa fudhate gaafate dubbitan ammallee beellamaan dabarsan jarii jahaan abbaan alangaa addaa himat kun ka paartii mormituu paartii tokkummaa keessa jiru biyya nagaa dhowwuu fi waan akka akkaatiin himatan.
aangawoonni kabeekannaa sadarkaa addunyaa qabu mootummaa liibiyaa keessaa namoota dirqisiisuudhaan balleessaa akka amanan gochuu kunuunsa fayyaa dhoowwachuuf kanneen hidhamanii jiraniif yakka laalcha akka hin kennamne gochuu isaanii gareen mirga namaa human rights watch beeksisee jira. gareen kun ibsa kana kabaase mannaa dhiyaate irratti hundaa'uudhaan baatii amajjiif eebila darbee mana hidhaa waraanaaf ministirii dhimmaa biyya keessaan hoogganamu daawwannaa geggeesseen ture waaltaalee baangaazii fi albaayedaa keessaa walumaa gala hidhamtoonni dhibba afuriif shantama kan argaman si'a ta'u kanneen keessaa walakkaan isaanii hidhaa keessatti kan dararaman si'a ta'u martinuun isaanii immoo abukaatoo waliin dubbachuu abbaa murtii duratti dhiyaachuu hin dandeenye sirnaanis hin himatamne. mootummaan waaltaa dhabamuun seerriif qajeelfamni seeraa akka hin jiraanne taasisuudhaan caasaan murtii haqaa akka diigamu godhe namooti walitti qabaadhaan akka hidhamaniif sababaa ta'ee jedha gareen kun liibiyaan qabsoo aangoo qabachuuf jecha mootummaa tubruk keessa maadheffateef sadarkaa addunyaan beekamaan kennameef kan leellistootaan durfamu mootummaa ofii isaa of moggaaseef tiripoolii ala jiru gidduutti addaan qoodamtee jirti. Human Rights Watch aangawoonni tubruk kanneen hidhamanii jiran sirnaan akka himataman kanneen yakka raawwachuu isaaniif ragaan tokkoyyuu irratti hin argamne immoo akka hiiku gaafateera. Gareen kun akka jedhutti milishoonni mootummaa Tubruuk mormanis keellaa namootatti hidhan kasirnaa hin ta'in Bangaazii keessaa qabaachuusaaf himannaan sadhaqqabuusaa tuqee hojjettoonni Human Rights Watch seenuu hin dandeenye jedhee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Iraaq fiinxaaleeyyii Islaamik Steet kanneen biyyattii haga tokko dhuunfatanii jiranitti duuluuf cicha guddaatu ishee barbaachisaa Baagdaad immoo loltoota lafoo ga'aa horachuu hin dandeenye jechuudhaan hoogganaan ittisaa Yuunaayitid Steets beeksisaniiru. Ministiriin ittisaa Ameerikaa Ash Kaartar mana maree bakka bu'ootaaf ibsa kennaniin namoota ga'aa argachuu hin dandeenye jedhan humnooti Iraaq kuma digdamii afur keessaa duraan keellaalee afur qabnu keessatti baatii fulbaana darbe. baatii fulbaanaa leenjisa eegaluuf karoorfanne kuma torba kanneen ta'an qofaa leenjisuutti milkoofne jedhan koree tajaajila waraanaa kan mana maree bakka bu'ootaaf akka ibsanitti duulli samiirraan isis irratti geggeeffamuuf yuunaayitid isteetsiin durfamu dachii qabamee jiru gadhiisisuuf loltoota lafoo kanneen dandeettiif jajjabina qaban barbaachisaa jedhan kaartar magaalaa guddoon konyaa ambaar raamadiin baatii darbe loltoota isisiin qabamuun hedduu nama aarsa jedhaniiru. hoogganoota iraaqitti kanan hime yuunaayitid isteets kan duruu hedduu gargaaraa jirtutti dabaluudhaan iraaqiin hedduu gargaaruuf banaa taateenyaa jirtu kanatti mootummaa biyyattii biraa cicha guddaa arguu qabnaa jedhan tapha kubbaa miilaa addunyaa fiifaa kan bara 2018f 2022 raashaaf qaataaritti geggeeffamuuf jiru laalchise maallaqa seeraan ala daddarbe laalchisuudhaan dhimmoota 53 qorataa akka jiru ta'u abbootiin suwiis beeksisaniiru. abbaan alangaa muummichi maayikil loobar har akka ibsanitti maallaqi kun daddarbuu kan hubate karaa caasaa farra maallaqa seeraan ala deddeebisu suwizarlaandiini jedhan baankileen maallaqi guddaa ta'e daddarbuusaa gabaasuudhaan hojii isaanirraa eegamu hojjetan jedhanii jiru. loobar tuuta oduuf ibsa kennaniin kamalaan maltummaan dhaabicha keessaa erga saaxilame booda aangoo gadhiisan pirezidaantii fiifaa sab blaatar waliin gaafiif deebii geggeessuu hin mormine jedhaniiru. baankiin waaltaa giriik qaamotii maallaqa liqeessan waliin waliigaltee dandammachiisa dinagdee laajisuun irra hin gaanne taanaan daddaaqama keessa seenuu maltii galiin ishees gadi bu'aa biyyoota yuurootti fayyadaman keessaallee ari'amuu dandeessi jechuudhaan akeekkachiisa kennee jira. Baankichi waaltaa ibsa kana kan baase har'a erga ministeeronni maallaqa biyyoota yuurootti fayyadamanii hanga waxa bajjii soddomaatti attamiin Girikiif maallaqa yeroo hatattamaa arguun danda'amu mari'achuuf walga'anii booda. Ateensi doolaara biliyoona tokkoof qabxii saddeet dhaaba gargaarsa maallaqa sadarkaa addunyaaf deebisuu dirqama irra jira. Pirezidaantiin dhaaba maallaqaa Ateensi Konstaantoons Maayikloos gareen martinuu itti gaafatamummaan akka hojjetaniif waliigaltee garee maraaf bu'aa qaburra akka ga'an gaafataniiru. Dhibeen ujummoo hafuuraa ittiin baafatanii kan giddugaleessa bahaa keessatti ka'e kooriyaa kibbaa keessatti mul'achuun addunyaan dhibee daariqa kanaatti akka duultu dadammaqse jechuudhaan jaarmeen fayyaa addunyaa beeksiseera. Faca'inni kun addunyaan yeroo ammaa akkaan wal keessa deemuuf kun akka dadammaqiinsaati kanaaf biyyoonni martinuu dhukkuba yeroo utuu hin eeggatiin ka'uuf dhibeewwan daariqaa hamaa ofirraa ittisuuf qophaa'uun barbaachisaa ta'u who'n ibsa baaseera jaarmiyaan jeenevaa keessa maadheffate kun akka jedhetti faca'inni dhibee mars yaaddoo fayyummaa ka sadarkaa addunyaa ta'uu hin qabu jechuudhaan kooriyaan kibbaa dhibeen kun akka hin facaane gochuuf tarkaanfii isheen fudhatte garuu galateeffatee jira oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammaan tan caqasaa jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti hornat VOA news dot com irratti imeelii teessan nu ergaa qophii teennallee achirra caqasaa. Nami filannoo Itoophiyaa taadhiyoo irratti paartii Samaayyaawii Fulaa Bu'eetiin Goojjam Bahaatti zoonii Debre Maarqoos irraa bakka buutota uummataa ta'uuf asiin duratti dorgomu obbo Saamu'eel Awwaqee guyyaa dheengadda ajjeefamee jedhan. Salamoon Kifileettuu kaleessa itti gaafatamaa paartii tana paartii Samaayyaawwii jechuu injiinar Yiliqaal Geettinnet dubbise jaalannetti.
Dura taa'aan Samaayyaawwii paartii injiinar Yiliqaal Geettinnet waa'ee ajjechaa kana እና dubbatan ሳሙኤል አወቀ የተባለው የሰማያዊ መስራች አባልና የምስራቅ ጎጃም ዞን ሳሙኤል አወቀ ከጀደሙ ሚሴንስ ቡርሲቶታ ፓርቲ ሰማያዊ ጎዲና ጎጀም ባሀት በሬሳ ኬኛ ከነ መሌስ ሚሴንሰ ፓርላማ ተውዳፍ ዶርጎሜ ቱሬ ዊጠተ ዴንገዳ ነሞተ eenyummaan isaanii hin beekamneen galgala naannoo sa'aatii tokkoof walakkaatti ajjeefamee argamuusaa odeeffannoo qabna.
Morma isaa ol ulee fi sibiila qara qabuun miidhamuusaa fi du'uusaa manni yaalaa mirkaneesseera jedhan obbo Yiliqaal. Ammaan duras ajjeesuu yaalanii reebicha irratti gaggeeffamee akka turee fi qaamisaa ciccirmee akka ture dubbatan. Amma garuu maaliif lubbuun hafe jedhanii dhumaan ga'uuf lubbuusaa galaafatan jedhaniiru obbo Yiliqaal. Gabaasaa hakiimiin irratti mallatteessee kenne maal akka ta'e kan ibsan immoo Goojjam keessatti itti gaafatamaa waajjira Samayaawii paartii obbo Ashaagiree Taamir Gabree akka jedhu በስምንት አስር ሁለት ሺ ሰባት ዓመተ ምህረት በግምት ከምሽቱ ሁለት ሰዓት ሲሆን በደብረ ማርቆስ Waxabajjii saddeet bara kuma lamaaf torba dhiya keessaa tilmaamaan sa'aatii lama irratti magaalaa Dabar Maarqos keessatti obbo Saamu'eel Awwaqee Alem namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen reebamee gurra isaa gama bitaa keessaa dhiigni dhangala'ee afaan isaa keessaas dhiigni hedduun dhangala'ee buqqeen mataa isaatii caccabee ilkaansa hundinuu harca'eera jedha.
Dooktarri ragaa kana kennan Dooktar Alamaayyoo ka jedhaman ta'us itti dabalanii ibsaniiru. Ajjeechaa kana waliin wal qabatee namni tokko hidhamuu dhageenyarra ka jedhan obbo Ashaagireen nama shakkinu tokkoyyuu hin qabnu jedhu. Obbo Saamu'eel Awwaqee torban kana reebichi narratti gaggeeffamaa jira jechuudhaan waajjira keenyatti beeksisee ture. Guyyaa lama keessatti nan ajjeefama jedhee koree raawwachiiftuu paartichaa ka guddinaatti Muusaa obbo Ashaagireen ibsanii jiru. Poolisitti waan kana yeroon kan gabaase ta'us tarkaanfiin fudhatame garuu hin jiru jedhu. Namni lama yeroo sana qabamee ture jedhani booda garuu haala ni jiru ka jedhan obbo Ashaagireen maatiinsaa dhimma kana ni hordofa taanaani itti fufaa kana ta'uu baannaan garuu dhiisuuf jirraa jedhaniiru. Haala kana waliin wal qabatee shakkamaan tokko to'annaa jala ooluusa qorannaa kana gaggeessaa jiru ka jedhaman Inispeektar Shaambal Buzaayyoo mirkaneessanii jiru. Hordoffii kana poolisii godinaa wajjin gaggeessaa jirra waan taaneef poolisiin Dabra Maarqos guutummaatti ibsa kennuu hin danda'u jechuudhaan Inispeektarri kun dubbatanii jiran. umriin isaa digdamii sagal kan ta'e saamu'eel awwaqa reeffisaa lafti geessamee qoratame hospitaala dabra maarqos dhaqqabuuf yaaliin ta'ee milkoofne gama kaaniin dubbi himaa mootummaa itiyoophiyaa deebii kennaniin mootummaa muummicha ministeeraa haayila maariyaam dassaaleeny ajjechaa obbo saamu'eel keessaa karaa kamiin iyyuu harka kan hin qabne ta'uu dubbataniiru jechuudhaan rooyiters gabaasee jira. saamu'eel qofaasaa utuu gara mana isaatti galaa jiru karaa irratti ajjechaan kun irratti gaggeeffame jechuudhaan dura taa'aan paartichaa obbo Yilqaal Geetinnat Rooyitariif ibsanii jiru. Nama mootummaa qeequ beekamaa irratti haleellaan akkasii yeroo ga'u kun lammata ta'uusaa kan ibsan obbo Yilqaal guyyaa filannoon gaggeeffameettis reebamee ture saamu'eel jedhan. Dhimma kanarratti deebii kan kennan aangawaan mootummaa Itiyoophiyaa akka biraan haalli kun uumamuusaa mirkaneessaniiru garuu hidhata siyaasaa qaba isa jedhu hin fudhanne. Abukaatoo ka ta'e Saamu'eel abbaa qabeenyaa lafaa kan ilaaleen falmii uumame irratti dhimmicha sirriitti hin qabne jechuudhaan nama isaan dhaabbataniif waliin waliigaltee dhabamuurraa kan ka'e haleellaan kun irratti raawwatamee jedha aangawaan mootummaa Itiyoophiyaa kun. dubbi himaan mootummaa akka ta'an shimallis kamaal deebii gama isaaniin kennaniin immoo namni tarkaanfii kana fudhatee to'annaa jala ooleera namni isa waliin ture kabiraan immoo faana dhahamaa jira jedhu garuu dhimma obbo saamu'eel siyaasa waliin waa walitti fidu tokkoyyuu hin jiru jechuudhaan obbo shimallis kamaal dubbachuu isaanii rooyiters gabaasee jira.
Tammantan caqasuu hojjetan turraa doonii vii'oo sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Waashingtan DC'tti guyyaa sa'aatii tokkoof daqiiqaa 45 deemuu jirti. Sanii biyyirtan illee gar sa'aatii lamaaf daqiiqaa 45tti deemuu jirti. Ameerikaan tuniin aada dansaa tokko qabdi. Guyyaa jaalallee, guyyaa jaba badee, guyyaa pirezidaantii, guyyaa abbootii, guyyaa hawwanii jedhaniitiin guyyuu waan ittiin faarsan qaban jabeenni isaanii faarsan. Guyyaa afuriin duubatti ammoo guyyaa abbootiiti. Abbootii jabeenni isaaniitiin faarsan hawwanilleen guyyaa ofii qaban. Mee haadha akka abbaa taatee gufuu qoraatti irra baatee ilmee guddifattee maatii jabeeffatte sirba abduu balaqee kanaan hirrisanii kenna ayyoo tiyyaa jedhe obsee tiyya obsituu tiyyaa jedha abduuba. abduuba halaqa guddoo galateeffannaa abduubii sololoo dhalate ijoollee isiyolloo keeniyaa guddoo galateeffannaa taam caqasuu jirtan tun raadiyoo voa sagantaa afaan oromooti dirree demokiraasii bulchootii afrikaa dhiyoo tana afrikaa kibbaa johannesbergitti kortaa'an rakkoo siyaasaa afrikaa dinagdee afrikaa lola afrikaatii fi rakkoo siyaasaa burundiitiif taasuudan illee irratti mari'atan tana jidduutti ammoo pirezidaantiin suudan ka icisiin manii murtii mani murtii addunyaa wanjalaan himate kor kan dhufuuni dhufuu malmoo immallee irratti tanulleen marii tokko ta'a turte gamtaatee fuyyuu bulchootii tun rakkoolee amma jedhantan irratti mari'atanii falitti arguu fi hagam humna qaban ufii fuyyuu ammoo hagam amanamoo tan irratti namoonni hayyuu seeraatiif kan sadarkaa addunyaa dooktar Bayyaana Soobaa koomishinii mirga namoomaa kutaa Ohaayoo irraa dubbise garasisan deebise.
Dooktar Bayaan korri waggaa ka gamtaa Afrikaa Afrikaa kibbaa keessatti geggeessame hooggannoonni Afrikaa achitti walga'anii jiran dhimmoonni isaanii itti fuuleffatan ijoon tokko waa'ee hoogganaan Sudaan Pireezidaant Omar Hassan Albashir walga'ii sanatti hirmaachuu isaaniiti. Kabiraan immoo waa'ee walitti bu'iinsa biyya ollaa Sudaan taate Sudaan kibbaati. Kaan waa'ee waldhibdee siyaasaa Burundii keessaa. Ka xumuraa immoo waa'ee hoogganoonni Afrikaa aangootti cichanii turuuti. Mee kan hoogganaa Sudaaniin jalqabna ka pirezidaant Albashir. Pirezidaant Albashir akkuma beekamu mana murtii akka ilaalu kan sadarkaa addunyaatiin ajajni itti bahee jira yeroo dheeraadhaa fi amma Afrikaa kibbaatti argamuun isaanii immoo akka manni murtii Afrikaa kibbaa ajaja sana deeggaru taasisee jira. Kun immoo wal dhibdee yaadaallee uumee jira. Kan akkamitti ilaaltu?
Kuni gaafii dansaadha. Akkuma gaafii keessatti akeektetti pirezidantiin Sudaan Albashiir waggaa jaha dura intarnaashinaal kiribinaal koortii irratti himannaan heeraa itti dhiyaatee ture. Himannaan heeraa Albashiir irratti dhiyaate kuni yakka shanyii duguugidhaa jenosaayid kan jedhamu uummata isaa keessatti uummata daarfuur irratti yakka akkanaa raawwatee jira jedha. himannaan kun kan irratti dhiyaate waliigaltee room kan jedhamuun heera room tiriitii jedhamuun kan mana heeraa addunyaa dhimma yakkaa kana jaare irratti sudaan heera kana hin mallatteessine akka heera addunyaatti mootummaan tokko yoo miseensa heeraan ta'in itti gaafatamuu hin danda'u heera saniini garuu kan ICC kun heerri room jedhamu kuni. Kan bara dhibba kudha sagalii fi sagaltamii saddeet bahee biyyi tokko yoo gochoota heerri kun yakka godhu jenosaayid kan jedhamu yakka namooma irratti kan raawwatamu kan jedhu yakka lolaa war crimes fi akkanumatti crime of aggression raawwate yoo jedhe mootummaan tokko miseensa heera kanallee ta'uu baatu dhaabbata mootummoota addunyaatiin security council akka namni kun itti gaafatamu gara. ICC dabarsee himana irratti dhiyaatuu danda'a jedha. Akka kanaan dhimmi pirezidaanti Bashir yakka shanyii duguggiidhaa lammiilee biyya isaa irratti Daarfuur irratti raawwatee jira kan jedhuun Security Council United Nationiidhaa prosecutor ICC dhatti akka himannaa irratti dhiyeessuu dabarseef jechuudha. Dubbiin kanarraan jalqabe. Prosecutoriin heeraa addunyaadhaa himannaa irratti dhiyeesse akka heera kanarratti biyyoonni miseensa heera kanaa ta'an namni himannaan akka irratti dhiyaatee yeroo biyyasaa irra dhaabbate qabanii mana heeraatti dhiyeessuudhaaf dirqama qabu. Treaty of Obligation. Biyyoonni hedduun Afrikaadhaa baay'eetu miseensa heera kanaati. Gara biyyoota soddomii afuriitu miseensa heera kanaati. Garuu gaafii prosecuutara mana heeraa addunyaa kanaa fudhachuu didaniiti pireezidant Bashir biyya baay'ee deddeemaa ture. Ka ammaa kana kan adda godhe Saawuz Afrikaatti ta'uu kan kan adda godhe biyyoota Afrikaa hedduurra Saawuz Afrikaadhaa biyya heeraan bultutti beekamti. Mootummaa uummataan filameetu bulchaa. Eega apartheidiin diigame jechuu kiyya. Mana heeraa walaba ta'e qabdi. Independent judiciary qabdi. Kana waan ta'eef hoggaa Albashir biyya san seenu gaafii mana heeraa addunyaarraa dhiyaatetti hamma dhimmi isaa kun murtii argatutti Saawuz Afrikaa keessatti akka turu jedhanii koortiin murteesse. Koortiin dhimma isaa kana gaafa mandee murteessuudhaaf saganteeffate inni garuu akka biyyaan baane jedhee eegaa jaje booda gama kaaniin pirezidentiin biyyaa pirezidentiin Zuumaan Albashiir keessummaa keenya akka iggitii gooneetiif gaman akka dhufu goonee jedhee murtii heeraa diduudhaan yookiin heerri akka inni hidhamu murteessin karaa dhoksaa ta'een dirree xayyaaraa waraanaa keessaa akka odoo walga'iin sunis hin dhumin baqatee biyyatti deebi'e jechuudha. Kun gar tokko waa lama nama agarsiisa. Tokko Saawuz Afrikaan dirqama heera addunyaa irra kaa'u kan fedhiin seente guuttee argamne gara biraatiinis mataan biyyaa pirezidentiin biyyaa ajaja mana heeraa hin kabajne jechuudha. Kuni gama biraatiin Saawuz Afrikaa keessatti himannaa mana heeraa tuffachuudha contempt of court kan jedhamu kana akka biyyisan keessatti kaasuu an shakkiin qabu. Albashiir silaa akka biyyoota Afrikaa kaanii ta'anii sodaatee odoo walga'iin hin dhumin hin baqatu ture. Manni heeraa aangoo qabu biyya san keessatti ka'ee jalaa baqatee dhoksaadhaan bahee jechuudha.
Kana kana inni alaalamu hoogganoonni Afrikaa jechuun pirezidaantoonnis ta'e muummeen ministeerotaa yeroo dhimma akkasii ka'u dafanii falmu dafanii dura dhaabbatu keessumaa nuti afrikaarraa waan taanee fi addunyaan dhiibbaa nurratti godhaa jira ka jedhu fa'aa akka sababaatti dhiyeessu kan akkamitti ilaaltu haallamma uumame kun bifa akkamii kennaaf hoogganoota afrikaa walga'an sanaaf.
Hoogganoonni afrikaa kana duratti yeroo finfinneetti walga'anii dhimma Bashir kanaa walqabatee dhimma Keeniyaataatiin walqabatee hamma mataan biyyaa tokko aangoorra jirutti akka ittiin dhiyaanne jedhanii walii galanii murteessan. kun maal agarsiisaa yakkoota afran heerri roomaa jennu kun roowwaa godhullee yakka namoomaa irratti yoo hojjate yakka jonosaayidii yoo hojjate woor kiraayims yoo hojjate yakka lolaa irratti yoo hojjate kan akkanaa kan hunda yoo hojjate hamma aangoo irra jirutti akka ittiin gaafatamne jedhaniiti matootiin afrikaadhaa hoggantoonni afrikaa itti walii galan kuni himannaa. dhaabbata tokkummaa afrikaa mootummoota afrikaa irra jiru dhugoomsa maali himannaan jiru kuni kiritiksiin jiru kun maali dhaabbatoonni afrikaadha afrikaa yuuniyeen kan isa dureetti durellee organization of africa unity oau kan jedhamusi kilabii mana marii abbaa irrootaati malee dhaabbata heeratti buluu miti kan jedhamu jira kan albashir kunis kan agarsiisu sanuma matootiin afrikaadha abbootii hirreeti wal tiksu mirga ummataatii miti isaaniif kan dursu heeraan bulmaataa miti isaaniif kan dursu aangoorra turuu isaaniitu dursa kanaaf wal tiksu akkuma dudda koonaa hooqii aniskreetinsii hooqaa jedhu sanatti wal tiksu jechuudha kaalbashiir kunis kanuma dhugoomsa sanatti fakkaata.
gama biraatiin ennaa laallu immoo hoogganaan biyyaa tokko amma taayitaarraa buutti himatamuun irra hin jiru qabamuun irra hin jiru ka jedhu kuni. akka hoogganoonni aangoorraa hin buune taayitaarraa hin buune taayitaatti cichanillee taasisuu danda'a dhimmoota walgahii kanarratti ka'anii dubbataman dhimmii aangootti cichuu kunillee fakkeenyaaf burundi yeroo laallee yeroon taayitaa isaanirraa bu'u yeroo dhiyaatetti pirezidaantiin biyyattii heera jijjiiranii taayitaarra turuuf yaalii godhaniin walitti bu'iinsi ka'ee fonqolchi mootummaa yaalamee okkarra daddaallee ka'e dhimmoonni kun biyyoota biroo keessattis akkasuma mul'atanii jiru. hoogganoonni afrikaa takka taayitaarra bahaniinnaan waggoota kurna hedduudhaaf taayitaarraan bu'an kan jedhu kun dhimma yeroo hundumaa dubbatamu ta'eera. Ka duriirraa maaltu adda godha qeeqa ammaa kana?
Qeeqni ammaa kun kanuma ture yeroo Afrikaan Yuuniyen kan jedhamu kun amma OAU booda haara yeroo dhaabbatu akeekni lafa kaayate tokko at least sadarkaa haasaatti sadarkaa oduutti sadarkaa labsaatti lafa kaayate tokko kan duraa maal jedhaa heeraan bulmaata konstitushinaalitii deeggaruu jedha. Yoo karaa heeraatiin alatti kudeetaa fa'aan humni tokko aangoo qabatee dura dhaabbatu miseensummaarraa baasuu waan akkas akkas jedhu qaba. Konstitushinaalitii diiguu jechuunis gar tokkoon yeroo heerri isaaniif kenne heera geeddaranii dheereffachuus dabalata. Qormaata yeroo heerri isaaniif murteessetti tajaajilanii hooggananii san booda bu'uu kana Afrikaan ammallee hin dabarre. Paartiileen biyyoota Afrikaa bulchitu kunoo waggaa digdama waggaa soddoma bulchaa jiran. Fakkii gaarii exception fakkiin gaariin jiru kan karaa nagayaatiin karaa filmaata ummataa fi murtee ummataatiin aangoon garee biyya bulchu birraa gara garee mormitootatti geeddarame Afrikaa keessaa haga xiqqaadha. Amma Naayijeeriyaan wanti dhiyoo kan hojjetame ta'ee kan nama boonsu. Gaanaa fa'aa biyyoota haga xiqqootu qubaan lakkaa'amantu seeraa fi heeraan bula Afrikaa keessatti.
Gara biraatiin immoo Dooktar Bayyaan kunumtuu waan biraa agarsiisa. Fakkeenyaaf heera cabsuudhaan hoogganoota biyyootaa taayitaarraa fonqolchuun dhorkamaadha jedhamee ka dubbatu kana jabeessanii dubbatu hoogganoonni Afrikaa. Gama biraatiin immoo hoogganaan Afrikaa tokko heeruma sana jijjiiree akka taayitaarra isa tursiisu ennaa godhu amma kana dhiibbaan hin jiru. Taayitaarra turuun kun immoo hookkara kaasuunsaa waan oolu miti fincila kaasuunsaa waan oolu miti. Kun akkamitti waliin deemuu danda'a?
waan af torbaan dhufti deebina dooktar Bayyaana Sobaa yuunivarsiitii Ohayoo irraa galateeffanneetiin waan hafi dabaratan jaqa hojjetan turraa dooni viiyoo'ee sagantaa afaan Oromootii qophii teen waan qabdan yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila qophii teen ta'uu wixata hagaa jimaatatti wixatu wixata ispoortii fi Ameerikaaf ummaatii sii qabna kibxata waa'ee uummata Oromootii roobii akka dhadhaa kana dirree dimookiraasiitii gaafa kamisaa immoo qophii fayyaati gaafa jimaata qophii misoomaatii fi ka dubbifneef ka dhageenyetti marroo marroon walirraa fuuneetiin sanii dabarsina kanaafuu yaaddisan nu kennitan waan hedduun nu qarqaara migiraatu jibedha chanam.
sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a samaayaawii paartii bakka bu'uudhaan godina goojjan bahaatti mana marii bakka bu'oota uummataa itiyoophiyaaf kaadhimamaa ta'uun ka dorgome obbo saamu'eel awwaqee wixata darbe galgal ajjeefamee argamuusaa paartichi beeksiseera abbaan alangaa federaalaa itiyoophiyaa galmee zalaalam warqaa ganyoo faatiin himannaa shororkeessummaa kana irratti dhiyeesse miseensota bulchiinsa paartii tokkummaa duraanii abtaamuu ayyaalee fi daani'eel shibashi miseensa bulchiinsa paartii arreenaa ammahaa dastaa miseensa bulchiinsa paartii samaayawii yeshwaas asaffaa akkasumas shakkamtoota kanneen biroo ja'a irratti ragaa dhiyeessuuf gaaffii dhiyeesse manni murtii fudhatama dhabsiise aangaa'onni beekannaa sadarkaa addunyaa qabu mootummaa liibiyaa keessa namoota dirqisiisuudhaan balleessaa akka amanan gochuu kunuunsa fayyaa dhoowwachuuf kanneen hidhamanii jiraniif yakka laalchi akka hin kennamne gochuu isaanii gareen mirga namaa human rights watch balaaleffatee jira. iraaq finxaaleeyyii islaamik steet kanneen biyyattii hanga tokko dhuunfatanii jiranitti duuluuf cicha guddaatu ishee barbaachisaa baagdaad immoo loltoota lafoo ga'aa horachuu hin dandeenye jechuudhaan hoogganaan ittisaa yuunaayitid steets beeksisaniiru ministiriin ittisaa ameerikaa ash kaartar mana maree bakka bu'ootaaf ibsa kennaniin namoota ga'aa argachuu hin dandeenye jedhan humnooti iraaq kuma digdamii afur keessaa duraan keellaalee afur qabnu keessatti baatii fulbaanaa keessa leenjisa eegaluuf karoorfanne kuma torba kanneen ta'an qofaa leenjisuutti milkoofne jedhaniiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
sagantaa raadiyoonii vii'oo'ee galgal galgala sa'aatii lamaa wadhakka haga sa'aatii sadiitti meetirabaandii kudhanii sagalii yookaan kiiloo heerzii kum kudhanii shaniitii fi dhibbi jaaf soddomi irratti meetirabaandii digdamii lama yookaan kiiloo heerzii kum kudhanii sadiitii fi dhibbi saddeetiif torbaatami irratti meetirabaandii digdamii shanii yookaan kiiloo heerzii kum kudhanii lamaatiif afurtama kum kudhanii lamaatiif saddeettamaa fi kum kudhanii lamaatiif dhibbi tokkoof afurtami irratti wiixataa haga jimaataatti afaan oromootiin isanii dabarsinu kaardaa tanuma irratti fixan gam keennaan bora walagarra naga keessanuu bula am sagantaa afaan amaaraa jalqaba.